ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye venuste nshimiyimana turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine ndagije imana rashidi niwe duhereyeho uyu munsi mu kiganiro agasaro kaburaga bene wabo ku ruhande rwa se bose abari mu rwanda bishwe hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa karindwi mirongo cyenda na kane avuga ko hari umwe cyangwa se babiri bavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda bajya muri uganda ari hano kugira ngo abashakishe ndagije Bizimana Rashid atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata akagari ka Maranyundo umudugudu wa Rusagara ikintu kinzanye ahanini ni ugushakisha umuryango urashaka kuvuga ko nta muryango ufite nubwo ntuye mu Bugesera ntabwo ariyo gakondo y'ababyeyi banjye gakondo y'ababyeyi banjye ni aho bita muri Nyamutera mu majyaruguru y'u Rwanda mu Burera ni ukuvuga ababyeyi data umbyara yari afite abavandimwe be ariko muri mirongo itanu n'icyenda habayeho ikibazo cyo gutandukana n'imiryango bamwe bajya uganda we azanwa mu bugesera mu bagombaga kuzanwa i bugesera ariko umuryango we abavandimwe be bagiye uganda abo rero bagiye uganda kuko kugeza ubu mu muryango wo kwa data nsigaye njyenyine abavandimwe abo twavaga indi imwe imiryango ya data n'abandi mbashaga kuba nari nzi yose yarapfuye muri jenoside ni ukuvuga ngo nsigaye njyenyine bimwe bitampa amahoro yo kuba numva yuko nta muntu wo kwa data waba ugihari byatumye rero kubera gukurikirana ikiganiro cyanyu no kubatega amatwi amanywa nijoro numva umutima wanjye umpatiye ko nanjye nshobora kuba nabagana byibura mukanshakishiriza abavandimwe ba data bagiye za uganda kubera yuko ibyo ari byo byose nubwo baba batagihari hashobora kuba hari ababakomokaho nanjye nkabaho numva ko hari umuryango wa data uhari abavandimwe be bandi bagiye muri uganda n'indi nande hari murumuna we wamukurikiraga bitaga rutezi niryo zina muziho cyane bamwitaga rutezi hakaba n'undi bitaga nsanzabera ariko uwo nshobora gutanga ibimenyetso byatuma wenda n'uwe waba warasigaye ashobora kumumenya uwo rutezi we nta n'ubwo yagiye muri mirongo itanu n'icyenda ahubwo data yambwiye ko yagiye mbere ya mirongo itanu n'icyenda nko muri za mirongo itanu na karindwi gutyo gusubiza hasi ikintu rero data yamumbwiyeho ni uko yagiye urabona kera hari ukuntu ngo abarundi aribo badukanye gucuruza imikandara ikoze mu mpu z'inzoka hanyuma biba ngombwa ko umuvandimwe wa data abakorera urugomo urabizi kera habagaho urugomo rw'abasore babambura iyo mikandara nyuma abarundi ngo baza kumuteza intare izo ntare rero nizo zaje kumusohora mu rugo ndetse ngo zisiga zisha inka zica ibimasa ariko sogokuru aramucikisha arengera uganda nyuma rero yakomenekanaga na data kuko no muri mirongo inani n'icyenda yatumyeho data amubwira ko yapfushije umwana ariko data yari mu marembera yari ashaje yabasha gutabara ariko iryo tangazo nanjye ubwanjye nararyumvishe nari umwana ariko nararyumvishe kuko nari nigaga mu wa gatandatu pirimeri urumva ko nari mfite imyaka cumi n'ibiri ni itangazo ryanyuze kuri radiyo rwanda yego ryanyuze kuri radiyo rwanda rimenyesha data ko ruteze yapfushije umwana nta bundi buryo bwongeye bwigeze bubaho bwo kuvugana nawe ntabwo mwamushubije yego ntabwo twamushubije bitewe n'ubuzima twari twari turimo ubwo buriya hari ibintu biba bisaba n'ubushobozi cyangwa se no gusobanukirwa ntabwo twabashije kumusubiza ariko ako kantu kubera ko nabonaga data abayeho nk'ubwo buzima turi kumwe nakagumanye mu mutwe kuko yakundaga kumbwira uwo murumuna we cyane kuko ngo nubwo yari murumuna we yari wa mwana wakuze arusha data ibigango ku buryo ngo n'iyo habagaho no kuba hari uwo bagiranye amakimbirane mu rwuri uwo murumuna wanjye niwe wamurwaniriraga urumva data yamumbwiragaho buri gihe akambwira ati rutezi yari intwara ariko ntabwo yari azi nawe agace aherereyemo yari azi gusa ko ari muri uganda ariko ntiyari azi niba ari imbarara ntiyari azi agace yego yego ariko nyuma nyuma haje uwo murumuna we nsanzabera nsanzabera mu gihe cya mirongo icyenda inkotanyi zijya gutera yaje mu rwanda yaje mu rwanda ko ndibuka icyo gihe yaje inaha i bugesera ayoboza ko akunda abana bakubagana nari ndimo ntera ibuye mu nyoni zari mu giti ntera ikinonko kimanyukamo kabiri kimwe kiramukubita aranyirukankana nyine ashaka kugira ngo amfata nkubite hanyuma biba ngombwa ko asakirana na papa mu muryango byo kuba wenda baba bavugana nabi mbona biba ahubwo barahoberana bicaraho mu mbuga bahise bicaraho baraganira barayaga arangije avuga ati umuhungu wawe yaranyishe undi avuga ati nawe wari ugiye kwikora mu nda ubwo uburyo baganiriye urumva ndibuka ko icyo gihe yanambeshye ko nagaruka azangurira bombo cyo cyanze no kumvamo ko yavuye aho arambwira ati basi ndakubabariye n'ingaruka nzakuzanira bombo ariko ubu afite ibyo yaganiriye na data wenda byari byamuzanye data atabashije kumbwira ariko nsanzabera naramubonye amaso ku maso nawe yari murumuna we
niwe ngo wari mutoya iwabo none se nyuma ya mirongo cyenda na kane ntabwo nsanzabera yagarutse mu rwanda muya nsanzabera ntabwo yagarutse umuntu nabashije gushakisha mu urumva amaze kubonana n'abantu bamwe babashaga kuvuga ikigande bavuye uganda ko naje kujya muri kuruwa ruje y'ububirigi hariya impande ya etegisirwa nicyo kigo cyanyakiriye jenoside ikirangira ubu nahasanzemo abana turaganira haza kuvamo umwana umwe arambwira ati ariko umuntu bita rutezi aba ahantu bita iburemezi kandi afite inka nyinshi ntabwo zishobora kumwemerera gutaha mu rwanda ubwo amaze kumbwira ko aba buremezi haranambwira ati yewe hari n'imitungo y'iri masaka umwana dupanga yuko nshakisha uburyo twazajyana akajya kumunyereka kuko nawe namubwiye neza arambwira ati nta wundi muntu atari uwo nguwo ujye nzamukugezaho wenda yari amahirwe nari mbonye wenda iyo mugeraho niyo atari kuba we wenda bari kundangira kuko bwari n'ubwa mbere nari kuba ngeze iyo za uganda ariko na nyuma hari abandi twaganiriye barambwira bati rutezi ari iburemezi mu barara uwo mwana yaje kugira ikibazo ararwara sinzi urumva twari muri kurawuje twese yaje kurwara arapfa ariko apfa tutabashije kugera ku cyo twari twasezeranye hanyuma se umaze gukura nubwo bwose utabonye uwo mugenzi wawe urakubwiye aho so wanyu aherereye i buremezi umaze gukura aho mu rwanda ndageje imana waba uzi umunyarwanda wavuye i bugande wanyuze i buremezi wanyuze i masaka ko nanjye mbazi waba uzi umunyarwanda wakurangira cyangwa ugakubwira ati umuntu ndamuzi niba yari afite n'inka nyinshi ubwo ntabuze uwo yakamiye wabuze ukubwira ko amuzi ko yamukugezaho ubundi nyuma nyuma naje kuva mu kigo cya kuruwa ruje ndetse kuruwa ruje ari nayo injyanye mu rwego rwo kujya hari igihe cyageze batanga itangazo nyine baravuga ati abantu bafite imitungo itabanditseho bajye kwandikisha imitungo yabo noneho ngewe naje kugira ikibazo gikomeye cyane ikibazo cyanangoye mu buzima n'ubu ngubu gisa nkaho cyambereye inzitizi y'iterambere njya nicara wenda nkagira ukwihangana nkakirengaho naje kugira ikibazo cyo kuvuka ku babyeyi babiri badahuje amoko mbega ntabwo njya mbasha kubivuga gusa icyo nari ngendereye kwari ukugira ngo menye nimba mwamfasha nka nkumva ko hari uwo nabona wo kwa data wabukireho kuko kwa mama urumva naho hararimbutse abasigaye nabo nta ruhenge cyane ku ruhande rwa papa wawe ndumva ari nkaho nta muntu wasigaye nta muntu wasigaye ni njye wasigaye kereka abuzukuru ba mubyara we abuzukuru ba mubyara we nibo basigaye ariko nabo numva hasigaye umwe abandi n'abana babo ubwo kuko yari afite nyirarume nyirarume ari nawe bavanye mu yari ari nawe waje ameze nk'umubyeyi we bamwitaga rucinya kuko muri nyamutera ngo ni nawe wari uzwi cyane kuko abambwira amateka y'aho data avuka bambwira ko amasambu ya ba data yakoraga mu mugezi wa mukungu uwo rucinya rero ari we nyirarume wa data ari nawe bazanye inaha mu bugesera ngo yari afite agasozi ke kihariye kazwi yari umuntu uzwi urabona hari umuntu wabaga atunze akomeye buryo nubwo hari abantu bambwiraga bati tuzajyane tukwereke inkomoko ya so ariko mbere na mbere nashatse no kujyayo abantu bantera ubwoba cya gihe cy'abacengezi barambwira ati nujyayo bazakwicirayo ibyo biraza kunanirana ariko n'ubu hari abantu baba bambwira bati twagenda tukakwereka inkomoko ya so kuko hari umugabo umwe bita karemera wo ku gisenyi w'umukire twigeze kuganira nagiye ku gisenyi nyine njyanye n'undi musaza baganira kuri data karemera aramumenya aravuga ati ariko wa sogokuru wawe rutezi na nkinja kuko sogokuru yitwaga rutezi nyogokuru yitwa nkinja barambwira bati aho hantu iyo twabaga mu isoko ryo muri vunga ko bariremaga ngo n'amaguru ati uwo musaza niwe twacumbikagaho akaduha urwagwa akatugaburira ati bari abantu beza bari abagwanitse niwe wambwira ati ahantu akarere ahantu icyahoze ari komine ya nyamutera yubatse uwo yubatse mu masambu yo kwa data kwa basogokuru urumva ufite gakondo mu rwanda ukagira ba so wanyu bashobora kuba bari muri uganda ndavuga rutezi na nsanzabera nsanzabera waje mu rwanda muri mirongo inani n'icyenda reka dushake rutezi na nsanzabera nk'uko abimbwiye tubashakire muri uganda yaba buremezi yaba masaka niba uyu rutezi sobanura kumva cyangwa se nsanzabera n'uyo yaba ari umwana we n'undi wese ubakomokaho kumva muri kano kanya wongera ubabwire ikikuri ku mutima cyakuzanye muri kino kiganiro agasoro kaburaga icya mbere ngewe numva nifuza kubabwira ni uko nimba baba bahari bampa ibyishimo byo kuko numva ko mbonye umuryango wa data byanshimisha kuko data nawe yapfuye abo bantu akeneye kuba yahura n'abana babo ndetse akaba yaduhuza byari mu mugambi ariko ntibyamuhiriye ko agerayo nifuza rero ko nimba bahari yaba ari abana babo yaba ari abuzukuru babo bampa amahirwe byibura nkabasha kubonana nabo nkabona umuryango wa data nkabona abakomoka kuri mutambuka na nkinja kuko data yambwiraga ko bari abantu b'umutima muzima kandi bari umuryango ukundanye uretse ibibazo byagiye biba bikabatandukanya kandi nanjye ndi umugabo mbyaye abana babiri mfite abakobwa batatu n'abahungu bane ndabyiruye abana banjye n'abiyo bambajije umuryango nkomokamo biramvuna kubyakira ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze namwe
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi zo mu cyahoze ari zayire ubu ni repubulika ya demokarasi ya kongo zasenywaga abana bane bari bafite hagati y'imyaka irindwi n'ibiri bapfushije nyina ariwe mubyeyi bari basigaranye abagiraneza basanze bari kumwe na nyina wari umaze gushiramo umwuka barabafata babajyana mu kigo cy'imfubyi ariko mu gihe baburizaga imodoka umuto wari ufite imyaka ibiri bayoberwa aho agiye mukasimbizi chantal ni mukuru we wari ufite imyaka itatu aramushakisha atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kimisagara umudugudu wa muganza nabuze umwana twari tuvina imwe nyine mu ntambara nanjye nari gatoya twaburanye turi guhunga tuburana turigoma muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka nk'itatu hanyuma uwabuze ni murumuna wawe wankurikiraga yari afite nawe nk'ibiri hanyuma ababyeyi banyu bariho oya ntabariho n'ubundi baguye aho ngaho mu nkambi y'igoma bari bari ku hari hari imodoka zari ziri gufata za kuruwa ruje zari ziri gufata abana nyine babuze ababyeyi noneho baratujyana dushiduka nyine tumubuze tugera mu modoka tubona nyine nawe ntago arimo turamubura ariko se iyo modoka mwarimo kuri goma mujya mu kigo cya croix rouge hari undi muvandimwe wawe mwari kumwe iyi twari turi kumwe nari ndi kumwe na mukuru wanjye n'undi musaza wanjye nyine umukurikira ubwo nkurikira babiri muri mirongo icyenda na kane bari bafite nk'imyaka ingahe abo bakuru bawe umukuru umukuru a- afite nko muri mirongo itatu mirongo itatu ni- n'irindwi hanyuma umukurikira afite nka mirongo itatu n'itandatu n'itanu gutyo hanyuma njyewe mfite mirongo itatu n'itatu n'ibiri ubwo dufate yuko umwe muri bakuru bawe yari afite imyaka irindwi undi afite itanu wowe ufite itatu murumuna wawe afite hafi imyaka ibiri murumuna wawe yitwa nde yitwa muhawe n'imana clementine ariko nyine kera bamwitaga nyiramataritari none se mumaze kugera muri iyo modoka eh, wowe na bakuru bawe mwarebye mubona murumuna wanyu ntabwo arimo
Eh, turamu- tuyoberwa aho ya- bamujyanye nimba baramutoye niba byara ntabwo twamenye ngo byagenze gute birumvikana mwari abana bato ariko se ni ryari mwamenye ko ababyeyi banyu batakiriho Eh, papa yapfuye turi guhunga tutaragera i Goma mama we yaguye n'ubundi i Goma aho mu nkambi twasize n'ubundi asa nk'uwapfuye biba ngombwa ko icyo gihe baba bari gutoragura eh, abana badafite ababyeyi bamudukuyeho baratujyana gusa twa- twasize tubura n'ubundi nta buzima asa nk'uwapfuye komera none rero uyu musaza wawe ushakisha uyu munsi mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa nde yitwa yitwaga muhire rindi yo narindi umwana ntabwo mbizi sibye ko nabajije na bakuru banjye bakambwira ngo ni muhire byonyine yari afite inkovu mu gahanga yari umuhungu kuva mwagera muri icyo kigo cy'imfubyi igoma hafi y'ikibuga cy'indege ntabwo mwongeye kumenya agakuru kamuhire ntabwo twigeze tukamenya na gatoya kugeza n'iki gihe nibwo na- baje kumbwira ko hari ijwi ry'amerika ngo agasaro kaburaga ngo njye ndikurikira Eh, nibwo rero na- nakuyeho nimero ndakwandikira ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kuba yarangisha umuntu nyine akaba yamubona umaze gukura bakubwiye ko mwakomokaga mu kahe gace k'u rwanda twakomokaga mu gace ka ahantu bita i rwesero n'ubundi ni mu mujyi wa kigali Ni- ni mu karere ka nyarugenge n'ubu magingo aya niho mutuye Eh, niho dutuye none rero niba muhire akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira nka mushiki we umaze imyaka isaga mirongo itatu mutandukanye nshaka kumubwira ko ndamutse mubonye nyine nakwishima cyane nawe nyine yari mutoya ntabwo wamubaza ngo ko aho yari atuye ngo ahamenye ntiwamubaza abavandimwe wenda ngo abibuke ariko ndamutse mubonye n'ukuri nakwishima cyane mbese byandenga ntabwo nawe nk'uko mbivuga komeza usenge kandi utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane imana imvi umugisha
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi zaterwaga umuryango wari warahungiye i bukavu wanyuze warikare ujya amashishi ugera ikisangana ari naho bamwe mu bari bawugize bagaruriwe mu rwanda abandi bari bagiye babura urusorongo kuva i masisi kugeza ikisangani ni abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo umuvandimwe wabo ingabire regine niwe tuganira atuye mu karere ka gasabo umurenge wa bumbogo akagari ka kinyaga umudugudu wa rubungo Eh, hari abavandimwe banjye nabo twabuze twarababuze burundu ntituzi purase yabo niba bariho niba batariho ntabwo tubizi mwababuriye he muri kongo mu wuhe mwaka gusa si nko muri mirongo icyenda na na karindwi na gatandatu abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande n'ayahe hari yankurije christine yari umukobwa mukuru hakaba umuhire gilbert umubyeyi florence n'undi wari agahinja witwa umutangampundu imakire hari n'umuko- n'umukozi wadukoreraga witwa nyirantezimana esperance uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose na mama witwa hategekimana veronike noneho nka- nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yabo yatumenyesha mbwira mutandukana muri mirongo icyenda na gatandatu mwari hehe mwatandukaniye he twari mu mashyamba ya kongo ugerageje kwibuka mwari mugeze he mwari mugeze ishanje mwari tingitingi mwari twagiye mbanda tugeze ahantu bitaga bitaga mm, katurebera ni hafi ya kisa twendaga kugera kisangani
we ntabwo uhibuka neza hitwa ndahibuka mu kanya wenda turage- turarangiza kuvugana nahibutse hari ubwo njya nicara nka- nkahibuka neza hose icyo gihe wari ukiri umwana mutoya Eh, nari ndi mutoya wari ufite nk'imyaka ingahe njyewe navutse muri mirongo inani na gatanu Mm.
urumva icyo gihe nari ndi muri wari ufite cumi n'umwe
cumi n'imwe Mm, ubu yari ufite imyaka cumi n'umwe
cumi n'umwe nibyo none se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana kugira twabanje kubura uwitwa christine niwe twabuze bwa mbere tukigera i masisi tubura christine uw'umuki yavurije Mhm.
noneho turakomeza turakomeza nk'uko kugenda twarageze mm, iwarikare tubura umuhire gilbert Eh, turakomeza twendaga kugera kisangani bari batubwiye ko tugiye kisangani twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambutsa kubera ko hari hari uruzi runini turahakambika hashize nk'umunsi rero tuhakambitse nibwo inkambi bayisenye Mhm.
bayisenye ari mu rukerera Mhm.
ubwo aho ngaho nibwo twabuze nabuze nyine mama Mhm.
n'uwo mwana witwa florence n'uwo mukozi wacu witwa eh, nyirantezi Twa- twaranibin- twarahinaga tukavuga nyirantezi n'uwo mwana mutoya nyine Eh, ubwo twababuze muri icyo gitondo nyine basenyeye inkambi bucya turi bujye ikisangani uwo mwana mutoya uvuga ni mutangampundu Eh, imakire ariko yari uruhinja mama Mm.
yari amuhetse kuvuga ngo mwaramubuze kuba umwana w'uruhinja uruhinja ntirugenda ni ukuvuga ko aho ngaho yaburanye nyine na mama Mm.
n'uwo mwana witwa florence n'uwo mukozi wacu witwa nyirandezi ariko Mm. mbere y'uko muhunga mwari mutuye he mu rwanda ku kibuye mu rutsiro mu karere mu- muri komine rutsiro umurenge wa eh, yari segiteri gihango muhungiye muri izayiri icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu mu nkambi bakurikije aho bakomokaga aho bari batuye munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana yego twagiye nyine igihururu ariko abantu bakivanga noneho bakivanga nyine ku buryo byageragaho ugasanga uri kubona abantu utazi nyine ukabura na purase yabo mwari kumwe Ni- nta- ntabwo mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye bukavu ni muri bukavu Mm.
n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa bukavu Ku nyine inkambi barazisenye turahunga umuntu nta nubwo yabaga azi iyo ari kujya Mm.
waba wapfaga kugenda ubwo turagenda duca i masisi tugera i masisi nyine i masisi kuhamenya ko ari i masisi ho twahasanze abantu bavuga ikinyarwanda Mm.
bakatubwira ngo aha ni muri masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukiva i- i masisi niho twaburiye uwo mukuru witwa christine turakomeza mbwira nkawe umwana w'imyaka cumi n'umwe kugira ngo uhaguruke i bukavu ugende ugere i masisi eh, ni nko kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ingahe mwararaga he byabaga bimeze gute rero nyine eh, iminsi ishobora kutayipuresiza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwarariramburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvu- imvura yaba iri kugwa mukaryiyorosa nyine muka- mukamera nk'abicaye mukaryiyorosa kugira ngo mutanyagirwa Ah, ubu hari n'ubwo mwa- nyine mukazinduka mu gitondo bugitangira gucya mukagenda none noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga noneho ba bandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda ba bandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira ba bandi ubwo ba bandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda mukagenda mukagenda none aho mubonye bugiye kwira mugataba abantu uko biri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo ba bandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona n'ako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda ba bandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana mugakambika aho ngaho mukaryama gutyo gutyo gutyo buri munsi mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyo arya agahaguruka akagenda wenda aho aguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bamuha cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo n'abicwaga n'inzara harimo n'abicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneyeho ni ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambiraho ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda ngiye kugusubiza imashishi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye imashishi wuni yankuje kirisite ni ukuvuga ngo twageze imashishi turahacumbika ariko intambara nyine ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko tuhava turakomeza tukihava rero gutyo ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba we twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura mumubuze murikomereza twaramubuze ababyeyi batangira kurangisha bararangisha ariko tubura tarasi neza turayibura kuko hari abagwaga mu mazi hari ab'ibiti byagwagaho bagapfa hari abo bicaga nyine ntitwamenya karase ye ariko ubwo hariho n'igihe mwanaburanaga mugakomeza mukagenda hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona mwongeye murahuye ariko we twaragiye wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura umuhire jiriberi we nawe twarakomeje tugera ahitwa warikare muri ayo mashyamba ya warikare niho jiriberi yaburiye nawe muramushakisha muramubura nawe turamushakisha turamubura ntituzi niba yarapfuye ntituzi niba ariho niba yararokotse niba atararokotse ntabwo tubizi nta n'uwo twabonye guha amakuru wenda ngo atubwire ngo yarapfuye jini rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasoro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga bampire baritazari arashakisha umugore witwa gatarina akaba uwa mukuru we kagirima agusitini gatarina ashobora kuba atuye kuri goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo baherukana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani bampire baritazari atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa masaka akagari ka gitaraga umudugudu wa nyakarambi mfite umugore wa mukuru wanjye witwa gatarina twaburaniye atuye hariya igoma yahoze atuye hariya hepfo munsi ya goma ahagana ku kivu ariko akaba yari umugore wa mukuru wanjye bakaba barabyaranye umwana umugore aradushakisha aratubura nanjye ndamushakisha ngo ngo numve ko twavugana mubwire mubwire uko twabonana none mbajije mukuru wanjye wo kwa data wacu nawe utuye hariya igoma arambwira ngo ngo yari atuye hariya haruguru y'ikibuga cy'indege ngo ariko yimukiye ku munzenze uwo mukuru wanjye wo kwa data wacu aba yitabye imana ubwo turana gutyo ntiyamba amakuru ahagije kuri uwo mudamu gatarina ariko niryo zina nzi nzi rye nta rindi zina nzi ariko we aranzi yitwa bamire baritazari aranzi
none se wowe wageze aho ngaho muri ako kagari ka gitaraga uvuye kuri goma kuri goma warahabaye cyangwa se ni mukuru wawe wahabaye gusa mukuru wanjye yahoze ari umupolisi wa duwane yabaga hariya kuri duwane hariya kuri kuri duwane ku mupaka w'u rwanda ubwo najyagayo rero nsanga nyine uwo mudamu bari kumwe babyaranye n'umwana ngo w'umuhungu ubwo rero agira ngo muhe amakuru yacu uko tumeze mbwira bampire aho ku munzenze ntabwo ushobora kuhagera winjira hariya kuri petite bariyeri ntabwo wakwinjira ukajya kuri goma ukajya ku munzenze ukareba niba gatarina hari niho yimukiye niho atuye ubu rero sinashobora kuhagera kubera kuko hari ibibazo byinshi bihari sinashobora kugerayo ubwo rero nagiraga ngo uduhuze njye nawe gatarina nawe we narahageze yari atuye hariya hepfo hepfo ku mazi hagana ku kivu yego ubwo mvuye ku gisenyi rero ntitwongera kubonana kugeza na n'uyu munsi hari muri mirongo irindwi hari n'umunani ngira ngo yo birumvikana hashize imyaka myinshi eee
ubusa kubonye yakwibuka
nubwo yakumva izina ngo mbare itazari niryo yari azi yahita amenya ariko nanjye gatarina niryo zina rye nzi nta rindi zina nzi
mukuru wawe yitwaga nde umugabo we
umugabo we yitwaga kagirima augusite none uwo mwana babyaranye nta zina rye uzi uwo mwana we nta zina nzi nawe nta nzi uretse nyina gusa niwe wamenya nawe uwo mwana ntiyamenya ibyo nagiraga nyine ngo tuzarebe uko twamenyana n'uwo mwana wacu yego ariko se gatarina azi ko utuye aho ngaho mu rwanda kuva muherukana muri mirongo irindwi n'umunani ntimwongeye kuvugana birumvikana ariko aho uri arahazi ni uko adasobanukiwe neza agace uherereyemo oya ntabwo aho ndi ahazi ahubwo hari data wacu wabaga hari igoma nawe witwaga witwaga hamada babara yaje kumubaza ngo amuhe amakuru ya mukuru wanjye ubwo nawe aba yitabye imana ubwo rero niwe wari uzi ayo makuru ntashobora kuba kubonana nawe ngo abe yamusobanurira neza none njye nagira ngo nzamusobanurire neza amubwire uko ibyacu byagenze n'uwo mwana tumenyane nzashakire ku munzenze cyangwa se hari ahandi utekereza bakubwiye ashobora kuba ari yarimukiye
yari atuye hariya igoma hepfo hepfo y'ikivu nako ku kivu hepfo hari mukayimukira munsi y'ikibuga cy'indege ubwo nabibwirwaga na mukuru wanjye wo kwa data wacu ubwo mukuru wanjye uwo kwa data wacu ageze aho bayitabye imana yitwaga amasumbuko ubwo aba yitabye imana umugore we noneho ndamubaza ariko wazamuje na gatarina ati gatarina ati yari atuye munsi y'ikibuga cy'indege ati none yimukiye hirya ku munzenze ntabwo twamenya ahantu yimukiye niyo makuru ya nyuma namenye urakoze cyane bampire batazari kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wawe urimo umugore wa mukuru wawe masumbuko witabye imana ariko urashaka gatarina wabyaranye na mukuru wawe umwana w'umuhungu utazi izina we ukaba witwa bampire bari tazara ukaba uri mu rwanda muherukana muri mirongo irindwi n'umunani aziyumva azimenya ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero nkwifurije amahoro y'imana
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ine umugabo n'umugore bari bakiri bato bahungiye mu cyahoze cyitwa zayire bafite umwana w'amezi ane bakigera kuri goma nyina yitabye imana se witwa karisa visenti aramufata amujyana mu kigo cy'imfubyi cyakoreraga hafi y'ikibuga cy'indege mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda kuruwa ruje azanye uwo mwana witwa niyongira vestina mu rwanda bagera kuri karisa ariko ababwira ko uwo mwana atari uwe bamusubiranyeyo rero nyirakuru na ba nyirarume babimenye abakozi ba ruje bagiye minani jean ni nyirarume ari mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu ntara y'amajyaruguru akarere ka rurindo umurenge wa murambi akagari ka mugambazi umudugudu wa gahama uwo mwana ni umwana wa mushiki wanjye witwa niyongira vesitine nyina yitwa mpayimana eugenie uwo mwana byamugendekeye gute mwamubuze muti umwana muri mirongo icyenda na kane turimo duhunga twageze muri ahantu bita igoma muri kongo nyina yahise yitaba imana aho igoma ise aram- aramufata amujyana mu kigo cyari kiri hafi y'ikibuga cy'indege igoma Eh, uwo mwana yari afite amezi ane nyuma duhungutse bigeze kuzana umwana bamuzana icyahoze muri ari komine mu perefegitura ya murambi bamu bari batuye ise avuga ngo ntago ari uwe uwari warabyaye nyina muri batisi abonye uwo mwana avuga ko n'ubundi yari we ariko amwanze kuruwa ruje ihita imusubiza umubyeyi bamuzaniye umwana aravuga ngo si uwe eee kubera icyo yavuze ko atari uwe ntabwo yamumenye ko ari we wamubyaye nta- ntago twamenye impamvu ariko abantu baravuze ngo yari we abantu kugira ngo bavuge ngo umwana ni uwa kanaka uwo kanaka avuga ko umwana atari uwe iyo mpamvu niyo nshaka kumenya kuki wowe utayimenye uwo mwana bamuzana wowe wari uhari cyangwa barabikubwiye wigeze umubona amwanga wari uhari nawe ntago nari impari twabibwiwe n'abantu ko haje uwo mwana. nyirakuru ari we mama banyavuga ati bazanye umwana ariko ntibambwiye ngo nanjye ngende mure mufashe hanyuma se nyina wa vestina urambwira ko yaguye muri kongo Ah, umugabo we yari hehe Yego.
bari kumwe cyangwa ntibari kumwe yari yarasigaye mu rwanda U- bari bari kumwe mhm.
baturukanye bagira niyo ngiyo Nyi- nyina amaze kwitaba imana se yaramufasha amujyana mu kigo cy'imfubyi Mhm.
cyari igoma hafi y'ikibuga cy'indege asiga umwana Eh.
igoma kigo kirera imfubyi ataha mu rwanda yego nyuma bamuzaniye umwana aravuga ati umwana ntabwo ari uwanjye eh, kandi azi neza ko hasize umwana hasize umwana uwo mugabo aracyariho ari aho ngaho mu rwanda ndashaka kuvugana nawe aracyariho yitwa karisa yitwa karisa vensa ndashaka kubaza yarongoye undi mugore afite aban- abandi bana Eh, afite abana Eh, arabafite mu mwaka mi- w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda bazana vestina yari yarangije kurongora cyangwa yari atararongoye yego yari yararongoye yari yararongoye yari yaratangiye no kubyara Eh, mwaba mwaragerageje kumenya niba yari yarigeze abwira umugore we ko yari afite undi mugore witabye imana kandi ko yari afite umwana icyo mwigeze mubibaza ko yakimubwiye hari icyo mwamenye ntago twimenye kuko ntago dukominikana
Mm, ntabwo muvugana ariko se um, icyo gihe Ntabwo.
karisa muri mirongo cyenda na Yego.
kane ugereranije yari afite nk'imyaka ingahe yari akiri umusore abyaye rimwe niba yarabyaye rimwe se ni ukuvuga ko uyu vestina niyo ngira ari we mfura cyangwa n'ubu- n'uburiza niyo mfura ye na n'ubu ndakibaza impamvu umubyeyi wabyaye abona amaraso ye akayihakana ni impamvu dukeka nuko ya- isezerano akaba ya- ya- tuba kuzamusereza wenda ashaka imitungo ya nyina niko twabi wenda tutabizi neza ashaka imitungo ya nyina nyina se icyo gihe yari afite imitungo ingana iki yatuma is- bari barase bari barasezeranye urumva isezerano ni uba ufite agaciro magingo ya hari imitungo afite ku buryo mwavuga muti dore biriya nibyo yangiye umwana we yari azi- hari ibyo yari yariteganyirije hari imitungo mu- mu mubonana ishamaje imitungo rero ntayo ubwo ni uko rero twabiketse impamvu ni uko umwana Mm.
umwana kuba baramuzanye ntabwo bamwibeshyeho kuko ntabwo bakwibeshye baba barabijyanye babi- n'imyirondoro yiriho Mm.
bazanye nyine mu mu- mu- muri segiteri niho bazanye neza neza
umugabo aratsemba tumaho se mu mazina ye Mm.
twe twibajije ko wenda si ntabwo twamenye impamvu n'ibyo ngibyo umuntu agiye ariko ntitwaketse ko batanibeshye
ariko kuko se nyuma abantu baravuga ati uriya mwana yari we ariko se abo bavuga ngo noneho umwana yari nyirakuru we aravuga ati iyo banyibwira nkaza nkamwitwarira n'abo baturanyi bari bahari bakabona umwana baramuzanye umwana yari afite amezi ane avuka we ntiyari kumenya se ariko si yari kumumenya kubera ko si yari azi Ntabwo neza yari ko yasize kumumenya.
umwana muri kongo abo baturanyi nabo kuki batamu- batamubwiye bati mugabo dore umwana uyu mwana ni uwawe mbese iyo kuruwa ruje yo nimba rifite umwirondoro kuki itasabye abayobozi kugira ngo bayifashe bamenye impamvu kalisa adashaka kwakira uwo mwana ni uko nguko twabifashe kuko ntitwari tunahari ibintu tu- umuntu aba a- a- akeka wenda ko bya ariyo mpamvu kuko urabona ari na nyirakuru ntago amuzi kuko umwana yari muto
ntabwo na yamumenya se ubwe Mm.
urumva ko kubera yari kumumenyera ku mazina ku mazina baje bashaka amazina ye kuko iyo umuntu ajyanye umwana muri kuruwa ruje atanga umwiyo uza- uzafasha uzabafasha Ah, niyo ngira vestina ninde wamwise ayo mazina ni se Mhm.
Eh, niyo ngira vestina njyewe nagiye gushaka kugira ngo mbashe mba yarambwiye ati njyewe sinashobora kubangisha dore mbona se ntago ntago yabyitayeho kugira ngo ntakishe uwo mwana genda ushaka naye n'aya se noneho uza uza niyo yarantumye amijya ri- ribona abana babuze uzagenda ushaka amazi umwirondoro u- ubi- ubi- ubi- uwo mwana kuko nyirakuru niwe umushaka murangisha
ayo mazina si we wayakuye he vestina ninde wakubwiye ko yitwa vestina niyo ngira uwo mushiki wanjye muri batisimu niwe wampaye imyirondoro ye yose na we baramushaka arabyemeza kuko ibyo byose sibyo na- icyo ngicyo nongeyeho cyo ko tutazi impamvu yamwanze dukeka iyo dukeka we ariko nawe ya- nawe arabyemeza ko arabye- umwana ari uwe arabyemera ko umwana ari uwe
Eh, ibyo ngibyo nanditse kuri iyo baruwa ari uwe jese twe twaramutumira agenda abaza se kuko ntabwo dukominikana baranaturanye ni ukuvuga rero yuko kalisa yemera ko umwana ari uwe arabyemera cyane kuki atemeye kwa- kumwakira icyo gihe muri mirongo icyenda n'icyenda kuruwa ruje imumuzanira niyo mpamvu natwe twibaza twayobewe ibyo ari byo tugakeka ko wenda yari umwana ufite nyina w'isezerano ibyo ibyo ngibyo ntawe yabibwiye ariko keka ibyo ari byo byose magingo aya nyuma y'imyaka hafi mirongo itatu kalisa vise ntiyashubije ubwenge ku gihe noneho aremera ko umwana ari uwe kandi ubwo kuruwa ruje yamugejeje mu rwanda imushakira mu rwanda afite umwirondoro w'ubunyarwandakazi uwo mwana ntabwo yari gusubizwa muri kongo yasigaye mu rwanda rero akaba yarahawe ikigo runaka cyareraga imfubyi mu rwanda ntazi ariko nzashaka nzahera kuri croix rouge eh, y'u rwanda turebe ko uwo mwana niyo ngira vestina twamubona niba kumva muri kano kanya yarakuze agakorera mu rwanda akaba nawe ubwe atazi uwo ari we atazi aho akomoka hari benshi baza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka imiryango yabo bashaka ababyeyi ngaho rero mubwire icyo ushaka kumubwira icyo namubwira aba nyirakuru na twese ba- basaza ba nyina turamukunda cyane turifuza kumubona kugira ngo tu i- i- nyina atazima tumubonye twamufata uh, ya- ya- ya se- ya nyina na nyirakuru aramushaka cyane kugira ngo mubone cyane cyane nyirakuru niwe umukunze cyane cyane ku- kugira ngo nyina azajya amwibutsa nyina murakoze ndumva ari icyo ngicyo nawe ariko mbere yo kugusezeraho nagira ngo nkubaze wavuze ku bintu by'amasambu wavugaga yuko kalisa yatinyaga kuzaha uwo mwana we umunani reka noneho nawe nkugarukeho uzi neza yuko amategeko y'u rwanda yahindutse magingo aya ah, ku byerekeye kuzungura no kubona umunani aho umuntu akomoka amategeko mashya yemerera umwana w'umukobwa kubona umunani wabo kimwe n'umwana w'umuhungu none uyu mukobwa niyo ngira vestina aramutse agarutse kubera ko atigeze yemerwa kwandikwa ku irangamimerere ya se ubundi nk'uko amategeko y'u rwanda abiteganyaga yagombye kuba yanditse kuri se sekuru cyangwa kuri nyirakuru none kumbwira ko nyirakuru amushaka akaba afite ibintu yiteguye kumwakira akamuha umunani mu byo sekuru yasize mu byo nyirakuru afite mu byo mufite musangiye yiteguye cyane rwose tumubonye yajya mu ruhande rwa nyina imitungo irahari umukecuru afite ibintu byinshi yamuha urakoze cyane nicyo nagira ngo menye kugira ngo nzamuhumurize ndabizi ibyo ngibyo bibaho mba ngira ngo byumvikane neza kandi urakoze uwo mubyeyi umunshimirire umubwire ko wamutumikiye ndamusuhuza ngaho rero ukomeze utegereze wizeye amahoro y'imana turabashimiye cyane shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona indi nkuru ndende y'iki kiganiro ari nayo dusorejeho ni iy'umwana w'umukobwa utarigeze amenya se kuva yavuka nta n'ifoto yigeze aciryera hashize imyaka makumyabiri n'ine w'impuhwe gloria avutse kuva yamenya ubwenge ashatse kumenya inkomoko ye ku ruhande rwa se yabura aho yahera n'icyerekezo yafata afite gihamya ko papa we uzwi ku izina rimwe gusa rya moyizi yakoraga mu kigo akagera motors kiri karuruma muri kigali w'impuhwe gloria ni umwana wakomeretse ariko ufite ubwizige atuye mu karere ka ngoma umurenge wa remera akagari ka bugera umudugudu wa gatare papa wanjye ubundi mu by'ukuri ntabwo nigeze mumenya mama wanjye yatwaye inda yanjye amaze gutwara inda yanjye aza kujya kureba papa wanjye ngo ahantu yakoraga yakoraga karuruma ngo kuri kuri ku kagera motoro agiye kumurebayo amubwira ko atwite aramubwira ngo azaze kumureba mu rugo ajya kumureba mu rugo aho yabaga asangayo murumuna we amubwira ko atari umusore ahubwo ari umugabo ufite urugo rwabaga ku gisenyi ngo afite abana babiri n'umugore mama wanjye ararakara ntabwo yasubiye kujya kumureba kuva icyo gihe ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru yiwe ubu ngubu nyine narakuze afite imyaka makumyabiri n'ine papa wawe yitwa nde mama wanjye yari azi izina rimwe ko yitwaga moyize cyangwa se moses nta rindi zina rye rya kabiri yari azi
yakundanye n'umuntu baragendana kugeza ubwo amutera inda atazi amazina ye azi izina rimwe gusa
yego hanyuma se bamaze kumubwira ko uwo moses cyangwa se moyize adahari bamubwiye ko yagiye he
bamwe bamubwiye ko ashobora ngo kuba yaragiye hanze bamwe bakamubwira ngo yagiye i burayi abandi bakamubwira ngo yaratashye iwabo muri congo amenya ajyanye n'ahantu yaba yaragiye kuko ntabwo mu by'ukuri yari azi ngo yavuye hehe kuko nubwo bageze aho babyarana ntabwo ngo bakundanye igihe kinini cyari igihe gito cyane ariko aho ngaho kuri icyo kigo gicuruza amamodoka iyo kagera motosi umukozi wabo baramuzi kujyayo ukabaza amazina y'umuntu wahakoraga witwa moses wa bashobora kubabwira andi mazina n'izo nzira nazo narazikoze ni nge wabyigiriyemo yego ngerayo ndababaza umuntu wo kuri resebusiyo waho n'ushinzwe abakozi nawe twaravuganye ambwira ko ndashobora kumumenya kubera ko ryari izina rimwe kandi muri iyo kampani yabo hakoragamo ba moses benshi arambwira ati ikindi imyaka ishize ni myinshi biragoye biragoye cyane ko nshobora kumushaka ku izina rimwe ryonyine ngo mumenye icyo gihe nyine mbura ukundi kuntu nabigenza ndavuga ni nzafata inzira namwe mbiyambaze ndebe ko hari ikintu mwafasha byibuze mumenye niba akiriho mumenye niba yaranapfuye muririre birangire we murumuna we ko yababwiye yuko yagiye ku gisenyi afite n'undi mugore uwo murumuna we ntabwo ashobora kubaha irindi zina rye
bereye ihurizo rikomeye cyane kuko icyo gihe mama wanjye yahise arakara asubirira inyuma ntabwo yigeze avugana na murumuna we wenda amubaze ngo ubundi wanyu ni hehe mu by'ukuri kurumva uwo nguwo wari wamuteye inda ntabwo bari baziranye bihagije murumuna niwe wari kumuha amakuru ariko nta makuru yigeze amuha kuko n'undi asubira inyuma mu gusubirayo yasubiyeyo barimutse n'aho hantu barahasenye nabuze umuntu n'umwe n'umwe na mama wanjye yabuze umuntu n'umwe ashobora kubaza amakuru amwerekeye
ubu se iyo uganira na mama wawe wumva agifite uburakari cyangwa se yararatururutswe ubu ngubu yiteguye kugufasha no gushaka kumenya uwo mugabo uwo ari we wumva abishaka
arabishaka cyane kuko hari nk'igihe kijya kigera agafata urugendo nyine akirirwa agenda kigali ngo arebe ko bazahura ariko yabuze umuntu wamuha amakuru yarambwiye ngo se zatege ngo ajye za gisenyi yirirwa nta burakari afitiye uwo nguwo ahubwo nawe nyine yibaza niba ariho kugira ngo amumenye nta gafoto yamusigiye akaba yarakabitse akazakakwereka ni ahantu na hamwe nagakura kuko ntabwo yigeze akabona gloria mbwira iyo uganira na mama wawe akubwira ko usa na so yego arambwira ngo ngensa na papa wanjye cyane umaze gukura urashaka gusobanukirwa urashaka kumenya inkomoko yawe ukamenya aho papa wawe yaba aherereye ndagushimira cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga hano ku ijwi ry'amerika ariko se mbere yo kuza hano nta handi handi wigeze ushakira yego urubuga bwa mbere nakoresheje nyine nabanje gushaka amakuru yo kugira ngo menye byibuze n'aho mvuka kuko nakuze nzi ko na papa wanjye ngira amatsiko yo kumenya niba yarapfuye cyangwa ariho ndashakisha mbaza mu nshuti za mama wanjye za kera bambwira ko nabo bigeze kumubona inshuro imwe aza kumureba ahantu yabaga ariko abantu nyine bakambwira bati tumubonye twamumenye rero hari umuntu umwe ugeze kumbwira wari utuye aho ngaho mama yabaga kuko yari amuzi nyine yigeze kuza kuhamureba n'undi munsi icyo gihe ajya kumureba yagera uwo mama barajyanye agenda amuherekeje yambwiye ko ashobora ngo kuba yaragiye i burayi uburayi se ko ari bunini yaba yarakubwiye igihugu iki n'iki ashobora kuba aherereyemo yambwiye ko ashobora kuba aherereye mu bubirigi hanyuma se yakubwiye ko ari umunyarwanda ukomoka ku gisenyi yakubwiye se ko ari umunyarwanda ukomoka muri kongo wari utuye ku gisenyi cyangwa se yakubwiye ko yari umunyekongo gusa yakubwiye iki mama wanjye yarambwiye ngo yajyaga yumva atazi ikinyarwanda ariko no kumureba abonaga ko atari umunyarwanda ari umukongomani no kuvuga ikinyarwanda ahubwaga ko asa nk'umuntu ukiga atakizi kurumva ibintu byose amakuru asa nk'aho yamuhaye yose muri icyo gihe bamenyeye igito yamuhaye amakuru y'ibinyoma yarambwiye ati mu by'ukuri ntabwo ari umunyarwanda ni umukongomani kuko nanjye mu bana rimwe bose nyine abantu bazi ko ndi umukongomani sinzi ukuntu abantu babireba na mama mbwira ko dusa yarambwiye ati iyo nkurebye mpita mbona uri moyize ayo niyo makuru yonyine muziho none se wowe iyo wirebye uko uteye n'uko uteze iyo uvuga ukiyumva n'uko abandi bakumva usanga hari akantu ka papa wawe waba ufite ako kantu kabaho mu muntu kakaba nk'ikimenyetso kidasibama cy'inkomoko wowe ako kantu wumva ugafite nanjye mbona nshobora kuba mfitemo akantu k'igikongomani ka kongo kuko nkundiringara ku rwego rwo hejuru ndanabyiga kandi uzi ko hano mu gihugu iwacu tutarikoresha ariko nkundiriye ingara reka rero tugushakire inkomoko yawe ndizera yuko abo mu kigo akagera motosi bazadufasha bakatubwira niba bazi umuntu witwa moyize wahakoze mu myaka igana igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda umwaka wa bibiri ni igihe wavukiye n'abari mu bubirigi nabo bazadufasha kugira ngo tugushakire papa wawe
birangoye ni ukuri muzamfashe mubone yanyemera yanyanga nta kintu na kimwe bimbwiye icyo nshaka ni ukumubona umutima wanjye ukaruhuka yaba ariho atakiriho nta kintu na kimwe bintwaye ariko byibuze menye inkomoko yanjye ni ibintu bigora cyane kuba utazi ahantu abantu bose muhuye umubona munsi kugira ngo nibo bakubyane ni igikomere kiryana udashobora gushima ngo agahinda gashire birababaza birababaza komera komera ndabizi birababaza cyane komera ndabizi birababaza kuvuka mu rugo bakubwira ngo ni wowe mugufi uhari igikomere udashobora gukira komera komera kudahambu wawe umenye ko yapfuye umuririre birababaza birababaza
komera mwana ndakumva ni intimba umwana akurana akayikorana nzagufasha n'ubu ndimo ndagufasha hari abantu benshi barimo bumva amarira yawe bumva agahinda kawe kandi bazamfasha kuguhoza na papa wawe muyizi aho yaba ari hose niba akiriho waba yaramumenye i kigali akora muri kagera motozi nyamureka muzadufashe kugira ngo duhoze uyu mwana uwo muyize muramuzi yahakoze hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda n'umwaka w'ibihumbi bibiri igihe uyu mwana w'umukobwa gloria yavukaga mudufashe mudufashe tumuhoze aya marira wamenya aho moyize tutazi irindi zina yaba aherereye yadufasha niba yari umukongomani wamenya yuko yasubiye muri kongo cyangwa se yaba ari ku gisenyi aho ashobora kuba afite urundi rugo nabyo ntacyo bitwaye icyangombwa ni uko umwana amenya aho akomoka turabatabaza muzadufashe none gloria w'impuhwe uyu ni wa mwanya ukomeye cyane uyu ni wa mwanya ukomeye cyane wo kugira ngo niba papa wawe akumva ni iki wamubwira muri kano kanya niba papa wawe akumva
papa wanjye niba nyumva aho yabaherereye hose aba yanyumva namubwira ngo ndamukunda yarakoze gutuma mbaho yarakoze gutuma mba umubyeyi ariko ngiriye neza yanyereka imana yamba ntabyo mushakaho bindi ariko byibuze nshaka kumenya ko papa wanjye niba ukiriho imana yo mu ijoro ikomeze ariko ngewe utakuzi mfite agahinda mfite n'intimba ungiriye neza wanyereka no kumenya n'ibyo ngibyo namubwira
gloria w'impuhwe ndagukomeza hari ababyeyi bifuza kubyara bakagumirwa hari ababyeyi babyara bakabura abo babyaye hari ababyeyi bifuza kubyara abakobwa nkawe ntibababone wowe umubyeyi wawe ntabwo azi aho uri nawe ntabwo uzi aho ari ndasaba cyane kugira ngo niba yumva ikiganiro agasaro kaburaga n'undi wese waba ucyumva muri kano kanya adufashe kugira ngo tuguhoze ndagushimira cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira ubwizige ukomeze utegereje wizeye wifurije amahoro y'imana murakoze cyane imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse ko iki ari ikiganiro cyo kubahuza n'abanyu mwaburanye ni ukubafasha aho muri namwe ariko mukaba mwafasha abandi iyo baje babagana bashakisha ababo niyo mpamvu nta kiguzi tubaca ahubwo mbibutsa ko uzashaka kugira ikiguzi abasaba muzamubwire ko atari ko bimeze ku ijwi ry'amerika nimero ya telefone muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo nitonze zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venisite nshimiye imana ijwi ry'amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga karabonetse
babonetse